woman wey get mouth odor wey go pay you twenty million per night you no go follow Ah! you no dey do wetin that's why you are bored. say woman dey smoke you go know one. They are smokers. wey dj na e dey smell like say na gas dey dey smoke all this one if you no come they no go come. women wicked though. any woman wey dey smoke this kind of thing they no fit come you can never come. go, they do my, you no come, they no come. I want to enjoy you. We do do the job like say, you work for nothing, you work in vain. No go meet people like talk machine, no. Talk machine don't jam can and the girl run come out early morning, 2.30. They never break. <laughs> women, as you they look there, so you know say now only women, their face go yellow, their leg go black. How many? They say like cake, they make their face yellow. <laughs> women they aside they laugh. And they talk true. Brass man and no so You know say now only women think they always they costly but men thing dey dey cheap watch man wan barbell three hundred and na we dey suffer am women wan play ten five thousand two hundred they go even dey put the two hundred on top and you must pay na we come this work, come suffer. bros na dis country i see one agbero idiot he thinks as he dey do that thing for ijebu he go work for oshodi here. You know, say another thing not the rain now. If you hold your phone for hand, imagine say you hold phone for hand, they will come tear you razor blade. You go quickly remove the phone for your hand. You go come fall your phone for ground. You go come pick am. Come say this one, Momo. My brother, they don't try very well. They can't try for worry people. As the worry guy hold him phone, they pass for sure. They can't tear him hand first time. The guy no release the phone. Tear and second time, no release the phone. Tear and third time, no release the phone. Now the guy they tell the guy just distress yourself. I no get blood for this handle. Oh. Tear eh? the DJ. course if you, i know stop if, if you go to outside country they wan force you to dance What you go here? as dj play song they wan ask her excuse me dance see the way they ask baby please excuse me dance are you gonna dance with me baby you go say the person way they ask excuse me dance Now fine girl the guy go stand up he go shake hands for the guy the guy go come follow am igbo man wan ask her excuse me dance dj any igbo song hit me You go say something like this. Igbo man no get I They don't talk and web, but I want talk this for me. They different. I want to wash now. Igbo man won't ask get. Excuse me, that. You go say something like this. Igbo man get pride. You go say something like this. If you get and blame any Igbo somewhere get. Oh, the DJ don't come out. Oh, me no bless it. The thing no go come funny now, bro. So far I be now. that one a Igbo man. My girl won't ask. Excuse me, that Yoruba people they won't they different. They don't play the song with the way they sit down. You go know asukura iya dìde. na there they command the girl by themselves dìde they no born away if you no stand up in next dìde two times they no born away dìde àbọ̀kù fẹ́ pa dìde olórí buruku. the guy go come stand up they go carry the girl. àyè àṣìyíra òfin ẹjọ́ pẹ̀lú mọ́tò àkókò fẹ́ pa. na only yoruba guy go go their party they go remind you wetin you do there yesterday my guy don't talk and people don't talk about yoruba people forget Now then, we dey take crack joke no be quarrel as this guy there now if you offend me yesterday with the song i go remind am when i watch Now did dj play the song. no be lie or oh, is what they tell you no be lie It don't happen to me forget that thing my guy they talk about okada you don't enter okada before my brother e get some kind of okada wey you go enter you don't know who they drive him. plus no be lie o oh, na this contest see where we and carry finish i just say that your Bible won't go answer. am na hausa you know say na only yoruba go wear akara finish they go carry canvas put on top they go say oh na dressing my brother not even will never see for this country o oh. na this country my papa tell me say person where they use mouth they ride motor no they get accident na lie bros say na lie abi they say no matter how the speed where motor take ride for tv you no know, fit kill who dey wash am mama you say na true abi no be lie o oh. my papa say who dey find pikin you go know say to do this thing na work i no wan call the thing you say the way i look you come be like who don lose your election wey fail see married man na him concentrate so no be lie my brother you know say you get some kind work wey you go do e no go fit you you go come decide to change job wey you wan do me as i dey like this na no work wey i never do no be lie any job wey you do wey no fit you na this contract see wey person dey do three job if you close for first job you go go second job if you go second job you go go third job after all oyinbo dey do five work in a day how many hours one one hour but nigeria na lie out of frustration you go do three job inside the three job dey give you time na you go dey schedule your time na nigeria go see person go wake up early momo come back house around eight in the midnight my brother how much you dey collect fifteen thousand they go sit there. you say come early bros And dey tell people say if you dey buy something for woman allow them to go gather money buy by themselves more the lie they tell you if you buy fish you give woman watch now you carry woman come be up and you give her fish make she chop she no want care how much you buy the fish she go tell you say i no get appetite make una calm down watch Not do anything. Just tell the person who serve you, say, may put up or take away. Truck where after two hours, that same girl will say, No girl appetite, go tell you, say, they hungry. That lie, they lie. but if they gather money, buy fish, my brother, if you see the way woman they truck fish where they gather money, buy, my brother, he get a CDB. Then see this man now, he don't complain. complain. Blessed, don't too buy for the girlfriend. No be quiet. DJ, this one you go give me one though. You know this one? That one, Madonna, one kind of song where we say, no matter it is satisfy woman, you can never satisfy woman in this life. But before I say this thing, more than no vessel, I sell the only land, the only land left for me and my family. And I use it to buy iPhone X for a girl. What am I? <laughs> Would you answer me? I don't hear you. I want a very good answer. I sell the only land left for me and my family. The only land that we can use to build mansion The land is very big. I sell it and buy iPhone X for just a girl. What am I? It's clap for Nigerian pastors. More na clap for Nigerian pastors na uh-uh. Una dey get pride. Nigerian pastors are very good. I like the way wey Nigerian pastors dey share something for church. Na for church you go dey. Na for church you go dey. You go see Nigerian pastors share healing. Receive your healing everybody go receive their healing people go still dey sick you go come through another thing receive your breakthrough <sighs> financial breakthrough people go receive and some people go still poor e go come throw so many things i dey church last week pastor don throw throw throw e come start to dey throw car key receive your car key <sighs> people dey catch car key dey catch car key e throw car key car key don finish e start to dey throw house e throw receive your house in lekki e throw am people dey catch house dey catch house we don catch house finish e come say ladies and gentlemen open your house and enter your house in lekki people start to dey open your house i enter my house in lekki i enter my house in banana island i enter my house in vgc my brother one guy open him own house he enter he say no i cannot enter this house pastor say wetin happen he say i cannot enter this house pastor say wetin happen to this house He said, Pastor, this is my grandfather' house in the village. I cannot enter.